Radio Izvidje Ameryk. mu makuru y'uyu mwanya muri kumwe kuri mikoro nanjye fide niyo ngabo kaze mu makuru n'ibiganiro tubafitiye
ni umusirikare umwe yapfuye n'ibyo mugabo uwundi nawe yakomeretse kandi ntababaye cyane twibaza yuko aza gukira uwo ni umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspar baratuza avuga ku musirikare ari mu basirikare bacungera inzego z'igihugu avuga ko yirashe yongera akomeretsa uwundi musirikare iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya gatoya cyane radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi umusirikare ari mu mugwi w'abasirikare bacungera inzego z'igihugu yirashe yongera akomeretsa uwundi musirikare yari iruhande yiwe nk'uko bimenyeshwa n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspar Baratuza mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikize
icyo nagomba gushikiriza ni uko ubwa mbere ho hatari abasirikare babiri bapfuye ni umusirikare umwe yapfuye n'ibyo mugabo uwundi nawe yakomeretse kandi ntababaye cyane twibaza yuko aza gukira bari abasirikare bakorera mu cyo twita brigade speciale de protection des institutions bacungera inzego hariho rero umwe mu gitondo hasa isaha zine n'inusu twobyita yuko mu gisirikare babyita megarde mu kirundi ngira bihava bingora amasasi yamucorotse hanyuma acaramushikira acara aritaba imana yirashe rero mu majambo make haba mugenzi we yari iruhande yiwe acarakomereka n'uwoye byagenze uko ariko hariho abaciye bayifata ukutari ko bavuga ngo nabarasanye uyu musirikare na gatoya uyu musirikare yirace ntisiwe yabanje kurashisa uyu wundi mugenzi wiwe uko byagenze ni uku uwo musirikare aho yari asanzwe ari n'inkoyo yayifashe hanyuma kubera yaciye yitaba imana ntawe aronse umwanya wo kuraba neza yuko yirashe yabishaka canke zamucorotse mugabo biraboneka neza yuko ibyo ari byo byose atantumbero yo kurasa abandi yarimwo ko yaba yarimwo hari abasirikare benshi yari gutumbereza muga ntiyatumbereje yitumbereje ko hanyuma uwo mugenzi we yakomeretse yari iruhande ya hafi yiwe nta cuka kibi coba kiri muri abo basirikare bajejwe gucungerera izo nzego za leta icuka kibi ntitwoca tuvuga ngo habaye kubera iryo sanganya nababwiye twita megarde megarde ntisigura yuko ari icuka kibi kihari nta kindi na gatoya rero amasase nibyo tuyatungera uko tube tuyashyize mu mangazini bijya bikono by'inkoho mugabo iyo rumwe rucorotse kubera ku kirimba si ukuvuga yuko haba hari igifuka kibi n'abantu gatoye ni uko nyine atashoboye kuba yakomeretse cyangwa ikiri kugira bamubaze nyine byagenze cyangwa barabe yuko aka kantu koba kari kamufashe nka malariya mu ubundi hoho ko yaciye yitaba imana urumva biragoye kumenya neza mugabo ibyo by'ibyuka bibi ntabihari nta rwandiko yoba yasize nta rwandiko namba ntawovuga ngo yiyahuye kuko kuko nabivuze twe tubifata yuko gushika ubu yirashe kubera igisita aribyo twita megarde hari amakuru avuga ko mu minsi iheze inzego abasirikare bacungera ku biro by'umukuru w'igihugu bashobora kuba barongerejwe amakuru niyo kongerezwa ibyo ntabyo noca mvuga ubu kuko igiti gikenewe cyo kuja muri iyo muri abo bacungera ikirimba cy'umukuru w'igihugu kirahinduka bivanye n'abajejwe gutunganya ibikorwa bya gisirikare cyangwa iby'umutekano w'igihugu mugabo gushika ubu kuba barongereje cyangwa baragabanutse byoye ntawoca abigira inkuru Colonel Gaspar Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye Yego namwe murakoze
radiyo ifite amerika i washington dc mu burundi inyuma yaho pascal nyabenda atangarije ko asezeye ku burongozi bw'umugambwe cndfdd yongewe ikiringo cy'amezi abiri n'ikoraniro kaminuza kugira abandanye arongoye uwo mugambwe ni mu ntumbero yo kurindira kugira amategeko yahinyanyuwe azobe yemejwe n'amategeko mu bushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinze
abanyekorani baba bamaze kwihweza neza amategeko ntunganyamugambwe gerard ndabirabe umuvugizi w'umugambwe cnddfdd ariko arashikiriza icegeranyo c'ivyavuye mw'ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'uwo mugambwe ryari rimaze iminsi ibiri riteraniye ibuye muri komine ya mumba turi mu ntara ya ngozi bibiri kuri bitatu mu vyari bitegekanijwe kwigwa vyarakoretse abitavye ikoraniro kaminuza ridasanzwe basanze hari hasanzwe urwinshi rw'inzego zifatirwamo ingingo nabyo bikaba byarajuragiza abagumyabanga ibyo rero byabaye ngombwa ko hashingwa isoko ry'amategeko rimwe amategeko amwe n'ishyirwa mu ngiro ryayo rimwe ubw'indwi abanyekoraniro kaminuza ridasanzwe bamaze guca hirya no hino ibyo bivuzwa aho hejuru basanze bikenewe guhinyanyura itunganywa ry'inzego z'umugambwe CNDD FDD ikigira gatatu cari ku rutonde kwari ugusubiriza inzego ico cahavuye kiba kirabangiriwe mu kiringo c'amezi abiri ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryemeje kandi ko abari basanzwe barongoye umugambwe CNDD FDD babandanya amabanga yabo gushika kwisubirizwa n'indongozi nshasha zizotorwa hisunzwe amategeko ntunganyamugambwe na ntunganyabikorwa mashasha perezida petero nkurunziza yagarutse ku bihe vya politiki vyaranze umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku gihugu no ku mugambwe cndfdd aca atangaza intsinzi y'uwo mugambwe mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri amatora turayarangije ajya yaraheze ntazogaruka ca muhaguruka rero muce mugwanamura ati sangwa intsinzi sangwa intsinzi ajya yaraheze ntazogaruka imana yo mu ijuru cabona mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri tuzoranka intsinzi isumba twaronse umwaka uheze imana yo mu ijuru cabona
umukuru w'igihugu yaciye asaba abagumyabanga kwama barikanuye kuko umwansi w'igihugu ataho yagiye muve ngaha muremiye muremeshe n'abandi bagumyabanga mpagaze ngaha kubatangariza icese y'uko umwansi iyo wobaho atobaho ntari kimazo shikako mu gihugu cacu Burundi imana yo mu ijuru cabona muce n'abarungikira kuko abansi murabazi muce mubarungikira hariho intumva baragerageza muce mubarungikira bisiye byoroshe nta na kimwe azoshikako ni ugutakaza umwanya nta na kimwe kizovamwo kandi ashaka kubatangariza neza yuko uyu mwansi w'igihugu cacu Burundi ni umwansi w'umugambi CDFDD ndabatangarije ubwira kandi yuko azoheranya ifu y'imijira umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama y'inararibonye za CNDD-FDD yatekereye impanuro nyinshi abagumyabanga izo mpanuro nizijanye no kubereka uko bokubaka igihugu bakagiteza imbere kuri ubwo umukuru w'igihugu yashikirije icifuzo co gushira mu mategeko ngenderwako y'umugambwe CNDD-FDD gutanga amabanga bisunze ko umugumyabanga atunganya neza urugo rwiwe tabaranya ko imana yabateye iteka ingo z'abagumyabanga zibe z'akarorero ibitero ugiye kuzaza mu ngo ni byinshi cane murabibona biva hanze biva muri mwebwe harya ntibabivuzeho cane hari ibibazo mwebwe twitera ubwanyu abantu baharika abantu bateye inda abana bato bato ugatera inda umwana ugaca mwigarama ntunamwandikishe ejo ni ingorane ingo ikintu byambaye cyane ahubwo yawe n'ibindi nuko mutafashe ingingo umugambwe mufata ingingo yuko uzokuba kurwa nabi nta mabanga azoronka umugambwe iyo kiriteri ikomeye cyane no mu mabanga y'igihugu bijemo murabyemeye tariki ibibanza turabyemeye atocaca urwego rugiye gukontorora gukurikirana ku munsi umwe imbere yo kuruzana mu mabanga y'umugambwe n'ay'igihugu
igihugu cyubakiye ku rutare
wa mugambwe si umwanya wo kucyuragirika imbere yo gusoza ijambo ryiwe umukuru w'igihugu petero nkurunziza yagize ico avuga ku mukino wa politike woranga abagwanya leta kurwanya ubutegetsi si ingorane ngo kubugwanya mu kuri utagwanya intambaro y'ukuri narababwiye nka kurya umuntu atera umupira ukagwa ku gihome ushobora kugwa gute ugwa mu maso mwarabibonye dukomera gushimana yacu unagonga muwamba kabisa ibyo berekuwe biremewe ariko utabugwanya mukuri ushaka uva ko ufise umuntu agushigikiye ntacyo uzoshikako ni impanuro ugomba guha abarundi na cane cane uri umigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi gira politike yo kurwanya yo kurondera ubutegetsi politike iciye mu kurwanya ubutegetsi mukuri kumvira yo kubahana ingabire nziza cyane igice cya kabiri cy'ikoraniro kaminuza y'umugambwe cdfdd gitegekanijwe mu mezi abiri ari imbere niyo hazoheza hagatorwa inzego nshasha z'umugambwe hisunzwe amategeko yahinyanyuwe bamwe mu bagumyabanga twaganiriye inyuma y'iryo koraniro babwiye ijwi rya amerika ko umukuru w'igihugu petero nkurunziza yeguriwe kurongora inama y'inararibonye ubuzima bwiwe bwose ico tutashoboye kumenya ni ububasha ubwo rwego ruzoba rufise inyuma y'ihinyanyurwa ry'amategeko agenga umugambwe sendefdede mashasha ibuye muri komine mwumba mu ntara ya ngozi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco kuri iyo nkuru mu burundi kandi abepiskopi ba ekereziya katolika bashikirije ubutumwa ku kugena ibintu byifashe muri iki gihe mu byerekeye imibano politike n'ubutunzi mu gihugu inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu evariste nzikobanyanga
iyo nama y'abepiskopi katolika ishikiriza ko igihe c'amatora ya 2015 abarundi bari biteze ko ico gihe cari kubera akaryo keza ko gusubira kurimbura aho igihugu cari kigeze n'ivyo gikeneye n'imigambi myiza yofasha kugira uburundi busubire gutera intambwe iboneka muri demokarasi no mu iterambere iyo nama ishikiriza ko ivyo bitabaye ahubwo abarundi bahavuye baja mu mpari ataco zunguye igihugu abantu baricwa ibintu bimwe bimwe birasenyugwa ibindi biribwa bamwe mu barundi barahunga igihugu n'ubutunzi bw'igihugu buratituka abo bepiskopi katolika y'u Burundi bashikiriza ko naho ibintu biri uko bashimishwa no kubona bene Burundi batera bigishwa n'ivy'igihugu gicamwo bakahigira kwihangana gutyo bakirinda gusubira gucanamwo bafatiye ku moko intara n'ibindi naho abagerageza kumenera muri iyo nzira batabuze inama y'abepiskopi katolika ishikiriza ko kwemera ko inzira y'ibiganiro ariyo nzira yonyene ishobora kubaka kazoza k'igihugu abepiskopi bifuza ko iyo nzira yotera ije imbere kandi abarundi bakayitumbera atanumwe akumiriwe haba mu barundi bari mu gihugu canke mu barundi bari hanze naho iyo nama y'abepiskopi katolika hari ivyo ishima hari ibindi inegura kandi biteye agahinda bisaba abarundi kwikebuka muri iryo tangazo bavuga ko kuva impari z'amatora zitanguye hari abantu bagiye baranyuruzwa umwe umwe bamwe bagatorwa ari ibiziga abandi bakagenda amazima yongo hari n'abahohotewe mu buzima bwabo nk'uko iryo tangazo ribivuga bakaborezwa igufa abandi bagafatwa ab'iwabo ntibamenye iyo bafungiwe kandi ntibaheze ngo bashikanwe imbere y'ubucamanza mu bihe bitegekanijwe n'amategeko abepiskopi bagaruka ku magerenade yatewe mu bibanza bitandukanye bikoraniramwo abantu benshi benshi inganda zigatikira intwazangabo mu gipolisi no mu gisirikare zaba iziri ku kivi n'izakukurutse zagandaguwe bene umurango babona kakaba akamizwe n'ingoma inama y'abepiskopi katolika isaba abarundi kwikebuka iyo nama ishikiriza ko impari za politike zamyeho kandi ko zisanzwe ariko ko zitumye induru zivuga abantu bakicwa abandi bagahunga hakavuka imigwi yemera icese ko yafashe inzira y'ibigwanisho biba bikenewe ko abantu basubira kwicara hamwe kugira batorere hamwe inzira y'ukubaka kazoza iyo nama y'abepiskopi katolika isaba abarongoye leta n'inzego zikomoka ko gukora uko bashoboye kose kugira ubuzima bw'abarundi n'ababubamwo bose bubahirizwe batunganirwe bashikira iterambere ry'ukuri indongozi z'igihugu zisabwa kwitwararika ko ubwicanyi n'ayandi mabi bihagarara muri iryo tangazo abepiskopi katolika bagaruka ku masezerano y'amahoro y'iyarusha bavuga ko yabaye ishingiro ryiza ryafashije igihugu kogorora no kumvikana kwibwirizwa shingiro abarundi mu budasa bwabo bakabana bubahana abo bihebeye imana ba kereziya gatolika basaba kutadohoka ku mutima waranze ayo masezerano ingendo yo gutorera umuti ibibazo hadakoreshejwe ingimba iba ariyo iranga indongozi z'uburundi abarundi basubire begerane ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
urakoze evariste kuri iyo nkuru radiyo ijwi rya amerika i washington dc ubu ni umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba ndiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
Jerome Niyonzima nongere ndabaramutse ndabaha ikaze mu kiganiro ntorere kazoza ikiyago ca politike mwikundira mu kiyago ca politike ntorere kazoza uno munsi ni gice ca mbere cy'urukurikirane rw'ibiganiro twahariye akamaro ko kwibuka abahitanywe n'amagume uburundi bwagiye buracamwo tukanarabira hamwe na cyane cyane ukwibuka kufasha mu kunywanisha abarundi iki gice cya mbere rero kikaba kijya gushimikira ku buryo butandukanye bwo kwibuka abahitanywe n'amagume reka mpijambo jean paul nicyo ndindiriye aganire n'abatumire babiri muri studio jean paul nicyo ndindiriye ijambo ni rwawe wanyurika gahugu k'amatanubuki
abatumire ni babiri eh, Aloizi batungwa nayo arongoye ishirahamwe amepesi uh, gira ubuntu eh, rimwe mu ishirahamwe ririmo ababuza babo kuva irindwi na kabiri eh, no mu yandi makuba igihugu cagiye kiracamo gushika nabo kuri kaminuza y'u Burundi eh, tuzuba turi kumwe ku murongo ahari igitega mugabo turi kumwe muri kino kiganiro uwundi mutumire agira uh, kabiri ni Tasien Siwomana umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana ipona akaba nawene ategereza kuba ari uh, atabuze aba abiwe yabuze batari bake mu magumi igihugu cagiye kirabura turabaye mwiriwe tasiyambi ndabahaye mwiriwe kandi naramukije n'abatumviriza kaze muri kino kiganiro mwakoze kudutumira Aloise batungwa nayo nawe netuzuba turi kumwe ku murongo igitege kana mwese muko madutega amatu ngira ngo mufisi ico muterera muri kino kiganiro kuva kera wanyurika gahugu kamatanubuki mu mahirwe mu magorwa nabwiye yuko Aloise batungwa nayo ari we aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe amepesi gira ubuntu ririmo eh, bamwe mu babuza babo irindwi na kabiri n'inyuma mu makuba twagiye turacamo mu gihugu harimo nabo banyeshure bo kuri uh, kaminuza eh, bagandaguwe kugenekezo rya 11 ruheshi mu 1995 turabaye mwiriwe Aloise mwiriwe neza Jean Paul na mahoro na mahoro turashima imana bamwe rero bati none ivyo bintu sukuzura kaboze ga Loise mwebwe nko mu bahimbaza mu wibuka iyo minsi mubivuga kwi abana amasukuzura kaboze kuko ntigigeze kabora kaboze ryari ko biguma mu mutima erega n'igisebe kiguma mu mutima w'umuntu urumva ntitwovuga ngo nukuzura kaboze kandi si n'ibisanzwe ahubwo ni umugigwa kuko mu mico n'imigenzo y'abarundi umuntu umuntu ntiyigera apfa ndetse no mu no mu bazungu bavuga ko umuntu atigera apfa hariho umuntu yitwa biragoye ko yavuze ati lema on son pas mort iyo ariko bavuga ngo nakasa na naka ngo naka ngo ngo yaribyaye ngo ibiki n'ibiki bijye nivyerekana ko abantu baguma bibuka abantu babuze batanse rero iyo umuntu ahari ko yibuka umuntu wewe yabuze atishwe n'ubwo karago aba afite intuntu ikomeye cyane ku mutima aba akeneye ko yerekana agira akagira ababanyi n'abagenzi n'abajyango bamufasha kwibuka uwo muntu kugira ngo nawe yumve ko aruhutse ku mutima icyo ni cya mbere hanyuma ababanyi nabo babone ko uwo muntu yagandaguwe kuko bamugandagura bamwita umumenja bamwita inzoka bamwita ikinywa amaraso muributse mu bihe biheze ku mwaka uheze avuga ngo ibipfurizo canke ngo ibipinga canke amazina menshi iyo wibuka rero ubu uri ushaka gusubiza agateka uwo muntu yagandaguwe yitwa igikoko yagandaguwe yitwa ikindi kintu bamwatse ubuntu uba ushaka kumusubiza ubwo buntu icyo ni icya kabiri icya gatatu nacyo hajya kwibuka icya mbere mwatubwiye yuko ndumva muciye mugira ko mwishura ku kamaro mbega kwibuka bifise akamaro nyabaki mu twibutse icya mbere mwemweje kuvuga ku bwanyu icya mbere ni uko abantu babivuga kugira ngo bumve baruhutse ku mutima kuruhuka mu mutima kuruhuka mu mutima urumva kubabuza ababo kubabuza ababo igihe baba bafite gihere icya kabiri nicyo navuze gusubiza ubuntu abo bapfuye kuko abo bapfuye bishwe bitwa inzoka bishwe bitwa ibinywa amaraso bishwe bitwa amazina mutabewe abamenja ibipurizo ibipinga n'ibindi bindi kugira ngo abavyumvise uko bumve yuko atari ko byari bimeze bumve ko atari ko byari bimeze hishwe abantu ni ukuvuga basubize ubuntu abo bantu bapfuye hanyuma icya gatatu nacyo ni ukwerekana ukuri ku biba byarabaye kugira ngo abariko bararuka cyangwa n'abatabibonye ntibaze basubire kugwa muri uwo mutego kuko nta nta muntu afite uburenganzira bwo kwaka ubuzima uwundi muntu bidaciye mu butungane ubu ubaho no mu butungane nta muntu bashaka ubuzima murumva rero ko ni ukubivuga abantu bumve ko abantu baba barabikoze baba ahubwo ari bo bamenja abo bishwe atari bo bamenja hanyuma abantu bavuge bati abo bantu ni ukubacira umu- umu- umukenke ni ukubaharira ivomo gushika aho bemeye ko bakoze icyaha hanyuma bagasaba imbabazi iyo bishoboka kuko ntibamasaye imbabazi ngo gusaba rero bishoboke.
yuko icya kane no gusaba yuko ababikoze ahubwo ari bo bitwa bamenja muri make ari bo bashengezwa Mhm.
bashengezwa hama bagakubitwa intaye mu gahanga ntibasubire kugayagaya mu bantu dukunze kuvuga tuti mu burundi abantu intama ziguma zitemberana n'intambwe Tase si bumana ni naka kabazo nyene duca tujamwo bamwe bati ko umugwi uyu canke uriya wibuka ababo eh, birakenewe abandi bati nukuzura kabozi Eh, birakenewe kuko no mu migenzo y'ikirundi iyo umuntu abuze uwiwe eh, aramuganda aramushingura ubwa mbere na mbere hanyuma abarira mbere bakarira rwose hanyuma bakamugandarira bagaheza bakamugirira imigigwa yose nk'uko imigenzo yo- y'igihugu ibitegekanye ibyo rero ni ibintu bisanzwe mu buzima eh, bwa minsi yose bw'abarundi n'abarundikazi Eh, mugabo rero eh, iyo bibaye eh, bihuriranye n'ibihe igihugu caciyemwo eh, ubwicanyi bumwe bushobora kuba ari ubw'ihonyabwoko canke eh, ubw'ibyaha bikorwa mu ntambara ibyaha by'agahomerabunwa eh, birafise intumbero byategereza gukorwamo kuko ntaba ari umuntu umwe yibuka uwiwe eh, ni amaze kuri iki nyene nk'ubu kumugandarira.
turabona turabona nk'ibi vyo Eh.
vyo kuri kaminuza tutu, uh, ugiye kuraba benshi bavuga bati babari aba- aba- abahutu tugiye kuraba ivyibuta babari bamwe mu ba- batutsi babuza ababo vyo mu kibimba Nivyo.
kivyuka ukabona umengo n'abahutu gusa ivyo Eh, urabona- nta nkurikizi bishobora kugira ingorane zirashobora kuhavuka mu gihe bigizwe n'abantu batoba bafise ubwirengere bukwiye bwo kuraba ibyabaye ingene twobifata eh, ingene two- eh, twovyifatamwo n'ingene twobi- twobi- twobihinyanyura kugira ngo ntibidutume dusubira mu byo twavuyemo canke ibyadushikiye canke ngo duhave tuja mu byo kuzura kabuze umugani wawe kuko birashoboka canke duhave tuja mu byo ku- kurima ugwiri mu mitima bw'akazigo k'akazikira canke ngo duhave ikibazo tubajije cyo Eh, ukwibuka kogirira ikimazi abarundi ko nico- tunganywa nico ngira gute nshikira. ivyo vyose haba hapfuye abahutu haba hapfuye abatutsi canke abandi baba bapfuye ari abarundi ibyaha biba vyakozwe biba bifise ababikoze yaba rero twaba dufise amareta abona neza kahise ingene yo yogafatirako kugira ngo yigishe abarundi ko katosubira kugaruka hanyuma ivuga iti ibyabaye byarabaye ntitubirenza ku ruhu rw'amazi mugabo tubihere ko kugira twubake uburundi buzira ibyo byabaye ko bisubira kuba ibi bintu biba bigirwa n'ubutegetsi baba abahutu baba bapfiriye mu kibanza kanaka baba abatutsi bapfiriye ngaha bigizwe n'ubutegetsi bubiha intumbero yo ku- yo kurema imitima yo kubereka bati ibi byabaye babikoze baragize ikibi kibije tutagomba ko gisubira mu burundi ngira ngo bamwe babikora Baba- kuko mu- mu- mu- mu myaka iheze bata bataronsa ako karyo ko kubikora usi oya, nkurikizi yo nayo Erega nico nayo nkubwira itumye. Ehe.
iyo mvuze ubutegetsi urumva icyo ari cyo ubutegetsi bwama buba buba bwiza simvuze ubu bw'uwo munsi gusa iyo ababigirwa n'ubutegetsi bati ari uwo munsi twe tugira tuwibuke kubera abarundi bapfuye ni benshi kandi ni igihugu cahombye buba bufise intumbero yo kwigisha abarundi bakamenya ukuri ku byabaye nk'uko yabivuze mugabo uko kuri tugukoresha iki kudufashe ku- kugumana akazi ko kazikira kudufashe gu- gu- gutuma abarundi bihorana canke kudufashe kwibuka kumaze iminsi guhari Eh.
kibimba turabona abaduga mu kibimba ibi vyo kuri kaminuza hirya y'ejo turabona ababigiyemwo Mhm.
ibuta duhora tubona ingene bigenda mu kivyuka duhora tu- twumvise ingene bi- ubona mwebwe ku bwanyu harimo akantu k'inzigo karimo cyangwa n'ibintu sinoca nshobora kuvuga ko harimo akantu k'inzigo kuko nk'uko nabivuze cyangwa ntaruzi yabivuze Mm.
ababuze ababo ko babibuka n'ibintu bisanzwe mugabo ntibyobura hariho abashobora kubigira bagaca ba- mu mutima babona bashobora no kwihora mu gihe rero bataronse umuntu w'umutegetsi abaremesha avuga ati ibi byabaye tubifatire ko duce du twubaka imitima y'abarundi dufate ingingo zibereye kugira ntibizosubire hanyuma tubone kunywanisha abarundi biciye mu nzira y'ubutungane yo kwibuka ababo bakabagandarira bakabashingurana iteka kuko ivyo biri mu byo bita mode de réparation gushumbusha mu gushumbusha rero hariho ibyo bakoresha byo by'amafaranga n'ibindi mugabo hari n'ibyo kubaka imitima mode de réparation non, non financière kuba Ivyo rero biri muti muri harimo byo.
amakenga kubona bikogwa n'iyi migwi y'abantu Eh, umwe Leta, wese abikora muti nta- ukwiwe.
nta kuboko kwa leta muri ko murabibona nta kuboko kwa niyo leta, makenga muri ko ayo murabona makenga arakomeye kuko umwe wese arashobora kubifata ukwiwe simvuze ko bose babikora kugira baki- ba- ba- batuma ku gatima muti kazikirikana.
birashobora gushika Bya- byoshobora Eh, gushika eh, niyo byoshobora.
makenga mufisi U- n'akarorero mbere ndaguhe Mhm.
urabona twari tumaze imyaka mirongo ine ni ngahe bavuga ko ubwicanyi bw'irindwi na kabiri bamwe bavuga ukabandi uku mugabo uwo mwaka twarabonye ko leta ya- yabishizemwo aka- ukuboko kugira abantu bibuke u- ivyo bintu batahora bibuka na rimwe so kuvuga ko ubutegetsi bwa sendede buvutse uno munsi aha niyo nkwereka nti leta irashobora kubituma bi- bikorwa nabi yarabishizemwo akaboko abantu abantu babuze ababo babigize oya si ababuze ababo eh, ivyo turabizi Sasiyo si bubana.
Eh, nico- Reka tujye kuri Aloyizi batungwa nayo tuzi ko mukitwumva Eh, ayo makenga ya eh, Tasio Nasibomana ati eh, ko abantu buba- bibuka babo nawe naravuga ati eh, sukuzura kaboze namba eh, yemeranije namwe Eh, ati eh, birakenewe mugabo rero ati eh, uku kuntu ah, Mm.
ukuboko kwa leta umengo nikuboneka eh, kugira ngo kubishire hamwe kubitunganya ati niyo makenga mwebwe mu- mubivuga kwiga Aloyizi Eh, ubwa mbere mm, u- uravye no mu bushakashatsi bukorwa ukwibuka eh, kwiza kuba mu buryo butatu hariho kwibuka umuntu ku giti ciwe uwo yabuze akavuga ati jewe iyo hageze itariki eh, mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu narabuze uwanje uwo akamwibuka n'umuryango wiwe iyo ni ukwibuka kwa mbere kwibuka kwa kabiri ni hamwe ubwo n'uburenganzira uti ubwo n'uburenganzira bw'umuntu.
uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese Mhm.
hama kwibuka kwa kabiri ni hamwe abantu baburiye abantu ah, mu kivunga cyangwa batawe mu kinogo cyangwa batawe mu ruzi bajya hamwe bakavuga bati twebwe uno munsi turiko twibuka banaka na banaka bapfiriye ngaha ibyo o- novuga ibi- kwibuka mu kibano cyangwa mu gifaransa la, la commemoration communautaire hama rero hariho kwibuka kwa gatatu ariko tashyano yavuze u- u- yashimikiye ko rero ibyigwa biboneka bavuga bati ukwibuka kwa leta si kwiza si kwiza kuko leta izoca yama yama ifise inyungu za politike mugabo ikibano gifise inyungu eh, z'ikibano zo kubana neza
k'amatanu mu mahirwe mu magorwa urakoze jean paul nawe batumire mwariko muraganira nibutse ko kino gice cya mbere twarabiye hamwe uburyo butandukanye bwo kwibuka abayitanga n'amagume uburundi bwagiye buracamwo igice cya kabiri akaba ari mu kiganiro kizokurikira jerome niyonzima nti murobanirwe mwese mu banki no mu byanyu naho ubutaha cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye kuri mikoro mari kumwe nanje de niyo ngabo washyize hamwe aya makuru n'ibi biganiro duheje kubashikiriza ni innocent kimenyi tubasezeye tubifuriza kugira umugoroba mwiza tubatumira no kwandanya mu kurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi ry'amerika thank you